iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ubu ni saa moya n'igice z'umugoroba mu rwanda no mu burundi mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi turi kuwa gatanu tariki ya cumi n'ebyiri z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye edi rwema na fide niyo ngabo
twibaza yuko ibyo bibaye bizofasha kugira ngo abadanaza benshi bahora baca muntu mu ishyamba batinya kuriha ayo makore ubu ntacu bagitinya bazoca mu nzira itumbereye uwo ni adrien ndayisaba umukozi mu muryango w'isoko rusange ryo mu karere ka afurika y'uburasirazuba n'amajyepfo komesa ushinzwe ubuhahirane iyi nkuru kimwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayigarukaho mu kanya gato aya makuru yo kuri uyu mugoroba reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi fideli niyongabo urakoze edi dutangurire ku makuru yerekeye akarere k'ibiyaga binini aho intumwa idasanzwe ya leta zunze ubumwe za amerika mu karere k'ibiyaga binini thomas perriero azogendera ibihugu bitari bike mu karere ko muri afurika aho azoja mu bihugu bya angola afurika y'epfo burundi repubulika iharanira demokarasi ya kongo na tanzania urugendo rwa periyero ruzoshimikira ku byerekeye gufasha utwigoro tw'akarere two gutorera inyishu ibibazo biri mu burundi no gushyigikira amatora yimirije muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo leta ya amerika ibandanya kwemera ko gusubira kubandanya ibiganiro bihagarikiwe n'amakungu hagati y'impande zose zegwa n'ikibazo cy'uburundi ariyo nzira nziza yo gutorera inyishu ibibazo bihari muri iki gihe leta zunze ubumwe za amerika zisaba umuryango w'ibihugu byo mu karere ko muri afurika mu buseruko gutegekanya bidatevye itariki yo gusubira kubandanya ibiganiro kubakira ku nama yabaye ku itariki mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka uheze mu gisagara ca entebe mu gihugu ca uganda intumwa idasanzwe ya leta zunze ubumwe za amerika mu karere k'ibiyaga binini thomas perriero azovugana n'abategetsi bo mu karere n'aberwa n'ikibazo cy'uburundi hamwe n'ubuyobozi bw'umuryango w'ibihugu byo mu karere ko muri afurika mu buseruko ku ntambwe zofatwa kugira zikomeze ibiganiro byongeye leta ya amerika irashigikiye yivuye inyuma utwigoro tw'umuryango w'ubumwe bwa afurika two gushyira imbere ibiganiro no kurungika abandi bakozi bajejwe gukurikirana ivyerekeye agateka ka muntu mu burundi leta zunze ubumwe za amerika zariyemeje kandi gushyigikira iyubahirizwa ry'ibwirizwa shingiro ku byerekeye gutegeka, eh, gutegekanya no kugirisha amatora mu mahoro muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu onu mu gihugu cya mari bimenyesha ko inteko zijejwe gucungera umutekano za onu zitatu zishe uno munsi ku wa gatanu mu gitero cyabereye ku ikambi izo nteko y'izo nteko mu gisagara cya kidal mu buraruko bwa mari umukuru w'inteko z'ishyirahamwe onu muri mari mahamat sale anadif yatangaje ko abandi bantu mirongo itatu bakomeretse mu gitero cyabaye mu gitondo cya kare cy'uno munsi ku wa gatanu amakuru atangwa n'inteko za minu, minusma amenyesha ko abikekwa kuri icyo gitero ari intagondwa z'abayisilamu barashe amarokete kuri iyo kambi itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa france agence press rimenyesha ko inteko zijejwe gucungira umutekano zapfuye ziva mu gihugu cya gine mahamat sale anadif yiyamirije icyo gitero mu itangazo yashikirije ntawitiriye icyo gitero buno nyene yamara imigwi itari mike y'intagondwa z'abayisilamu ikorera mu buraruko bw'igihugu cya mari Ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS rimenyesha kwigeragezwa ku bwinshi ry'urucandago rwo kwirinda umugera wa Zika rigisigaje amezi 18 n'ibimburimburi. Umuvugizi w'ishirahamwe OMS Marie Paul Kieni yabwiye abamenyeshamakuru ko ishirahamwe OMS ririko ribandanya kwihutira gutora urucandago. Amasosiyete atari make ariko aragira uruhara mu bushakashatsi bwo gutora urwo rucandago. Umugera wa Zika wandukira biciye ku mibu ubonwa ko utuma abana bavuka bafise ibibazo mu bwonko. radiyo ijwi ry'amerika i washington dc bandanya kumviriza amakuru twabateguriye perezida w'igihugu cya sudani salva kiir yagenye urubo badacana uwaka ayoboye abatavuga rumwe na leta riek mashar kubicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu muri leta y'urunani umuvugizi wa leta yabitangaje uno munsi wa gatanu mu kuvuga ko perezida kiir yiteze ko mashar azoza ku mugwa mukuru wa sudani yo mu mpanuko juba vuba mashar yabwiye ijwi rya amerika serivisi y'icyongereza ko yakiye neza igenwa ryiwe akaba ari intambwe mu nzira nziza ku bijyanye no gushyira mu ngira amasezerano yo kugarukana umutekano muri sudani yo mu bumanuko igenwa rya masha riri mu masezerano y'amahoro yatewe kw'igikumu hagati yiwe na perezida kiir mu kwezi k'umunani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'aho ayo masezerano yatewe kw'igikumu gutana mu mitwe kuracabandanya rimwe na rimwe no mu bice bimwe bimwe mashara yavuze ko amakungu n'abategetsi bo mu karere botegerezwa kubandanya gufasha abanyasudani yo mu mpanuko kogorora inyuma y'imyaka ibiri y'ingwano yahitanye abantu batari bake abagwanya ubutegetsi bw'igihugu ca Syria baragabisha ku rugamba rwo gukura perezida Bashar al-Assad ku butegetsi rumaze imyaka itanu ruzobandanya n'ibihugu bibashigikiye vyo mu burengero bw'isi vyabaheba canke habaye akigoro kuku kuko bomeka ko amasezerano batiyumvamwo bamenyesha ko bazobandanya urugamba rwo kurwanya indwara ya Assad abanyamahanga bateye Syria bavuye muri Iran n'Uburusiya bavuga ko bazogira urwo rugamba urugamba rwo guhabuza igihugu abategetsi bakuru b'abagwanya ubutegetsi n'abanyepolitike batavuga rumwe na leta ya Syria bakiranye amazinda ivyatangajwe n'umugwi w'ibihugu 17 vyo mu mahanga harimo Uburusiya vy'amasezerano yo guhagarika ingwano mu kiringo cindwi abagwanya ubutegetsi ntibemera ivyerekeye ayo masezerano yo guhagarika ingwano mu gihe atarimwo ukwiyemeza gutomoye k'uburusiya ku vyerekeye guhagarika ibitero vy'indege z'ingwano bidatevye babibona nk'ubundi buryo bwo gushikana ku masezerano ashigikiwe n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi batazoshobora kwemera
iyi gahunda radiyo yacu tuyibagezaho buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ku ijwi rya amerika fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi twumvikanira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na kabiri n'ibice bibiri amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari guverinoma y'u rwanda irifuza ko impunzi z'abarundi ziri muri icyo gihugu zimurirwa mu bindi bihugu ibi u rwanda rubivuze nyuma y'uko abayobozi muri leta zunze ubumwe za amerika bashinja u rwanda gukoresha impunzi guhungabanya umutekano w'uburundi mu itangazo ryashyizwe ahagaragara u rwanda ruvuga ko rugiye guhita rutangiza imikoranire n'abafatanyabikorwa kimwe n'umuryango mpuzamahanga kugira ngo barebere hamwe uburyo bunoze bwo kwimurira impunzi z'abarundi mu bindi bindi bihugu iryo tangazo ryashyizweho umukono na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda louise mushikiwabo rikomeza rivuga ko u rwanda rwakurikije inshingano zarwo zo kurinda no kwita ku mpunzi ariko rikagaragaza ko kugumisha impunzi igihe kirekire hafi y'igihugu zaturutsemo bishobora guteza ibibazo iryo tangazo rivuga ko u rwanda rutifuza gusubira mu makosa ashingiye ku miyoborere mibi na politike mpuzamahanga ishingiye ku buryarya ubwo yari imbere ya komisiyo ishinzwe ububanyi n'amahanga y'inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika minisitiri wungirije ushinzwe afurika linda thomas greenfield yavuze ko amakuru bakesha abakozi babo yemeza ko u rwanda rufite umugambi wo guhungabanya umutekano mu gihugu cy'u burundi thomas greenfield yavuze ko icyo kibazo bamaze kukiganiraho na leta y'u rwanda intumwa yihariye ya leta zunze ubumwe za amerika mu karere k'ibiyaga bigari thomas periero nawe yabwiye iyo komisiyo ko afite amakuru yizewe ko u rwanda rutoza impunzi igisirikare hagamijwe gufasha abarwanya leta y'u burundi periero akomeza avuga ko mu batozwa harimwo n'abana asubiza kuri ibyo birego perezida paul kagame w'u rwanda we yavuze ko ibyo birego ari ibirego bya cyana iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda urukiko rukuru rwa gisirikare mu rwanda rwatangiye kumva abatangabuhamya bashinja colonel tom byabagamba ibyaha byo kwangisha rubanda ubutegetsi ku ikubitiro rwumvise colonel david bukenya wabanaga n'uregwa mu butumwa bw'amahoro muri sudani y'epfo uruhande rwiregura rwamufashe nk'umunyabinyoma ni inkuru y'umunyamakuru wacu eric bagira ubusa Koloneli David Bukenya Ngarambe niwe wabimburiye abatangabuhamya bashinja Koloneli Tom Byabagamba ku magambo akekwaho agamije gusebya leta ari umuyobozi no kwamamaza nkana ibihuha byangisha rubanda ubutegetsi. Yinjiye mu rukiko agaragara nk'ukomeye ku masura muri kositime ya gisirikare iranga abakozi bo mu biro, ingofero ku ntake y'imodoka na telefone abirambika ku ntebe aboneza imbere y'umucamanza. Yemereye urukiko ko yabanaga na Koloneli Tom Byabagamba mu butumwa bw'amahoro muri Sudani y'Epfo kandi ko bahuriraga ku meza imwe itarahindukaga ku basirikare bakuru mu nzu y'uburiro. Muzuna muri cumurya ni amagambo Koloneli Bukenya avuga ko yumvanye Koloneli Tom kuri ayo meza avuga ko uregwa yashingiye ku rupfu rwa John Sengati yavuze ko uyu wari umucuruzi w'amabuye y'agaciro yashoboraga kwicwa n'ibisambo cyangwa na bagenzi be aho kubihirikira kuri leta y'u Rwanda Colonel Karegeya nawe mwamwivuganye ayo ni ayandi magambo Colonel Bukenya avuga ko yavuzwe na Colonel Tomu yavuze ko byagiweho impaka n'abandi basirikare bakuru bagenzi be bagaragaza ko urupfu rwa Colonel Karegeya rwashoboraga guturuka ku nkozi z'ibibi yemeza ko zitari nke muri Afurika y'Epfo yashinjuye uwahoze akuriye itsinda ry'abasirikare barinda Perezida Kagame kuvuga ko leta y'u Rwanda yahubutse izamura imisoro nyamara yirengagije ko byari mu nyungu rusange yavuze ko nta na rimwe uregwa yavugiraga amagambo mu biro mu magambo ye ati sinzi impamvu buri gihe yabivugiraga ku meza bishobora kuba byari uburangare ariko uwo mugabo w'abandi ugendana n'uwiki ni ikibazo koroneri bukenya yemeza ko koroneri tomu yakibajije liyetona koroneri karakire akimara kumva ko yitabira ku ijambo rya perezida kagame iyo bamuhamagaye kuri telefone koroneri bukenya yashinje mugenzi we avuga ko yazanye umuntu avuga ko yatoraguye ku muhanda afata ijambo mu muhango wo kwibuka ku nshuro ya cumi n'icyenda jenoside yakorewe abatutsi yemeje ko byatesheje agaciro uwo muhango umutangabuhamya avuga ko atari awurimo ku mpamvu z'akazi koroneri bukenya yavuze ko byagezeho koroneri Colonel Tomo byabagamba asa n'uwitandukanyije n'abasirikare bakuru bagenzi be kandi ko ibyo yakoraga yashakaga bajya ku ruhande rwo kwanga leta yahamirije urukiko ko atashoboraga kurya iminwa cyumva amagambo yabwirwaga abasirikare yayoboraga Maitre Valera ajya guhata ibibazo mu mutangabuhamya yabanje kuvuga ko ari umunyabinyoma Colonel Bukenya yajunguje umutwe amwenyura gahoro byakuriye impaka ndende urukiko rutegeka umwunganizi wa Tom guhindura imvugo no kubaza ibibazo umutangabuhamya birunyujijeho yabyanze impaka zikomeza kuzamuka urukiko rwamubwiye ko agomba kubaza umutangabuhamya akareka kuvuga nk'uri mu isoko yarwibukije ko atari mu isoko arusaba gukomeza kurangwa n'ubwigenge no kutabogama uri umutangabuhamya cyangwa uri function hunter umuntu ubeshya ku bw'amaronko ni ikibazo cyabimburiye umurundo w'ibibazo koroneri tomu yahase mugenzi we koroneri bukenya urukiko rwanze ko gisubizwa koroneri tomu arakomeza misheni ya darifuru bakwirukaniye iki suspension yawe yamaze imyaka ingahe ibyo nabyo urukiko rwanze ko koroneri bukenya bisubiza inyandiko mvuga umutangabuhamya yakoreshejwe n'ubushinjacyaha harimo ko koroneri tomu byabagamba yanze kwitabira icyunamo kumva mugenzi we amushinja ko yagaragaye muri icyo cyunamo akazana umuntu ashinjwa gutoragura mu muhanda ku ruhande rwiregura ni ibinyoma koroneri bukenya yavuze ko ibikubiye mu nyandiko y'ubushinjacyaha bwagombye kubibazwa yavuze ko bwayimukoresheje bumutunguye ari ku gitutu cy'amasomo ashyiraho umukono atabanje kuyisoma asaba urukiko guha agaciro ibyo arubwira yemeza ko na nyuma y'imyaka itanu yiteguye kuba yabisubiramo yamubajije ubugira gatatu mu ijwi rituwamo yamutumbereye ati inyandiko mvugo uyikoreshwa wari utaramenya ko naje mu muhango wo kwibuka mu rukiko uruhande rwari rwiganjemo abagize imiryango y'abaregwa rwaturikiye icyarimwe ruraseka umucamanza ahita abihanangiriza ku bushinjacyaha abaseka ni ukugaragaza ko ari abafana b'uruhande kenshi koroneri tomu by'abagamba yabazaga umutangabuhamya abanje guhindukira akamureba mu maso azunguza ikiganza umucamanza yagize impungenge ko yashoboraga kumukoza urutoki mu jisho amusaba kureba imbere no kudakomeza kwegera umushinja ashingiye ku buhamya bwe bwo kuba koroneri tomu Tom yariciye kuri bagenzi be mu mezi atanu ya nyuma yo kurangiza ubutumwa mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu Juba uregwa yamubajije ati koroneri Karegeya wabuze igihe iby'urupfu rwe rwamenyekaniye ntabyo nzi ntibyari no mu nshingano zanjye nicyo gisubizo cy'umutangabuhamya koroneri Tom byabagamba ati reka mbikwibutse hari mu mpera za bibiri na cumi na gatatu bucya bibiri na cumi na kane igatangira ati niba nari narabiciyeho mu mezi atanu ya nyuma tutakivugana si iby'urupfu rwa karegeya nabibabwiye duhuriye koroneri bukenya yashinja imbona nkubone koroneri Tom kugerageza kuyobya uburari mu bibazo yamubazaga na bimwe yakunze kwanga kubisubiza avuga ko bitari mu byo yaje yiteguye gusubiza kuri metre valeri niba hari ibibazo yumva ko atasubiza kuko ataje abyiteze nuko yaje yateguwe yabajije umutangabuhamya igisobanuraho amagambo kunamura icumu yabwiye umushinja cyaha yasubije ko yasobanurwa na koroneri Tom wayavuze Maître Valeri yavuze ko ayo magambo ari y'umutangabuhamya yashimangiza ko yavuze ko yari ku gitutu cy'ibizamini ubwo yabazwaga atubanza atinya ibizamini cyane yavuze ko ubuhamya bwe nta kuri kwabwo ari faute moignage banzuye basaba ko koroneri bukenya yakurikiranwa mu nkiko ku kuba yaramenye icyo yita imyitwarire mibi ya koroneri Tom ntatangire amakuru ku gihe iburanisha ritahani ku itariki ya cumi na gatanu z'uku kwezi Eric Kabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
tuve mu rwanda tujye mu burundi abantu mirongo itandatu nibo bamaze gukomerekera mu bitero by'amagrenade n'imbunda mu murwa mukuru w'uburundi bujumbura mu gihe cy'iminsi icyenda ishize abantu batandatu barimo abana babiri barishwe ibyo biri mu itangazo ubushikiranganji bw'umutekano bwasohoye kuri uyu wa gatanu ku mugoroba ubwo bushikiranganji bwemeza kandi ko hari bamwe mu badurumbanya umutekano bamaze iminsi bishyikiriza inzego z'umutekano ni inkuru y'umunyamakuru wacu eloge wilikaneza igipolisi kimenyesha ko ivyo bitero vyabereye mu mazone ya buyenzi kamenge kinama musaga na rohero ku mugwa mukuru bujumbura ku magenekerezo atandukanye abakoze ivyo bitero umuvugizi w'igipolisi abita abakora iterabwoba kuko ngo bateye mu bibanza bihurira nk'abantu benshi kandi badashoboye kwivuna ku bantu mirongo itandatu bakomeretse babiri muri bo ni abapolisi umwe ni umusirikare nayo cumi muri bo barababaye cyane nk'uko vyemezwa n'igipolisi batandatu bitavye imana bose n'abasivile muri bo hakaba harimwo abana babiri muri iyi minsi rero ubushikiranganji bw'umutekano burafise ingendo busaba abanyagihugu kugira Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi ubushikiranganji busabye abanyagihugu kuguma bagavye bihweze neza kandi bamenyeshe abajejwe umutekano uruja n'uruza umuntu canke ikintu giteye amakenga na cane cane ahantu hakunda gukoranira abantu benshi bongere birinde kwegera amasashe canke ikintu cose giterewe hasi n'abantu bari ku mapikipiki mu modoka canke bagenda n'amaguru baze bararaba neza inzira izo nkozi z'ikibi zafashe mu guhunga kugira ngo bace bamenyesha abajijwe umutekano nubwo biri uko igipolisi kivuga ko kiticaye kandi kibandanya gufata ibigwanisho bikomakomeye harimo n'inkoho zitera amabombe ejo hahise igenekerezo rya cumi na rimwe ruhuma umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri zone ya cibitoke ku mutakura ibarabara rya cumi na gatatu isaha zine z'igitondo abajijwe umutekano bakoreye ku nkuru bahawe n'abanyagihugu barafashe mu nzu yari yugaye inkoho zibiri zo mu bwoko bwa karashinikov n'ibikono bitanu byuzuye amasasu yazo inkoho imwe yo mu bwoko bwa rpg set n'amabombe abiri yayo muri ako gace nyene ku ibarabara rya cumi na kabiri abajijwe umutekano barahatoye igisasu co mu bwoko bwa gerenade uno munsi muri zone ya musaga hagati y'ibarabara rya mbere n'irya kabiri abajejwe umutekano bazindutse barahasaka batora gerenade zibiri inkoho itera ibisasu imwe inkoho imwe yo mu bwoko bwa mikarashinikov inzego z'umutekano mu burundi ziriyemerera kandi ko hari abo zita inkozi z'ikibi bamaze iminsi bishikana tubajije umuvugizi w'igipolisi insigura biha yatwishyuye ibi bikurikira ku bwacu twibaza ko bisigura ukurambirwa kuko nimba mwagiye murakurikirana ku maradiyo atandukanye no ku iradiyo mbere y'iwanyu bagiye bavuga yuko ngo hari abantu bama binyegeje nibyo koko hari abantu bivanye no ku byo bari bakoze bagumye baza binyegeje twibaza ko batinze bakabona yuko umuntu atokwama yinyegeje ubuzima bwiwe bwose hanyuma baratinda baregera abajejwe umutekano ubu rero bariko barabazwa ibyo baba bari barakoze igipolisi cy'u Burundi kivuga ko muri iyi minsi iheze cagaruye abantu batari bake bari banyurujwe n'abantu biyambitse impuzu z'abajejwe umutekano ariko atari bo igipolisi kandi gihamagarira abantu bose bazimiza ababo kucitura aho kubanza kwihutira kuvyandika ku rubuga ngurukanabumenyi internet canke kubivuga mu binyamakuru eroje burikaneza bujumbura ijwi rya amerika arakoze cyane eloge wirika neza iyi mwumvo ni radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tugume mu burundi ibihugu by'uburundi na repubulika iharanira demokarasi ya kongo bigiye gushyiraho amategeko mashya agenga abacuruzi bato batarenze igishoro cy'amadolari ibihumbi bibiri ibicuruzwa bikorerwa muri kimwe muri ibyo bihugu ubu bizambuka umupaka nta mahoro birishye eroje wirikaneza arakomeza n'inkuru
uwo mugambi ukorohereza abadandaza bato bato bacisha ibidandazwa ku mipaka y'ibihugu bibanyi washizweho n'umuryango w'ubutunzi mu turere twa Afurika y'ubuseruko n'amajepfo ari wakomeza mu mfunyapfunyo y'igifaransa ibihugu bitari bike byo muri uwo muryango byaramaze kuwushira mu ngiro mbega none n'ibihe bidandazwa byerekewe n'iyo ngingo tubibwirwa na Adrien Ndayisaba akora muri Komeza mu gisata kijejwe kurabishirwa mu ngiro y'uwo mugambi ukorohereza abadandaza bato bato umugwi wa mbere w'ibidanazwa muri ibyo bivyo twirimira mu burimyi umugwi wa kabiri ni ibivuye mu buryo bw'uburovyi amafi n'ibindi e, canke ibihinguwe bivuye muri ubwo buryo hakaba kandi n'ibidandazwa bivuye mu bworozi hakaba kandi n'ibidandazwa bijanye n'ibi bitwa les produits cosmetiques ivy'amavuta n'ibindi hakaba n'ibidandazwa kandi byaciye mu ihunguriro tuvuge nk'ibi by'amafana inzoga cyangwa amasabuni ibi byose biba byaciye mu nkenguriro mu buryo bwose bushoboka ubundi mugwi ni w'idandazwa byo kubaka mbega bya bitenge bikunze kuva muri kongo birimo sinovuga ngo ibitenge canke iki icyo bumvikanye nuko hariho ibintu byitwa nk'ibitambara bikorwa impuzu ashobora kubonamo n'ibitenge mugabo vyakorewe muri kongo bikaba vyakorewe muri kongo ivyo bizoza bikaba naho vyakorewe hanze nigeria canke mu bushinwa ivyo urumva ntibi kuri ya lisite uwo muri duwana cabona iki kintu si cakorewe ngaha agaca agira ati "Iki kirariya nk'uko vyamye kuri ubwo bwoko bw'ibidandazwa bwose nta rwa rupapuro rwerekana aho ikidandazwa cakorewe canke cavuye ruzoba rukenewe iyi ngingo rero yo korohereza abadandaza ngo izotuma n'umutekano wabo mu nzira wongerekana kuko abenshi muri bo bahora baca mu nzira za magendu bigatuma bahatakariza n'ubuzima sedex lunga umuyobozi ajejwe gushira mu ngiro imigambi y'imigenderanire mu vy'ubutunzi mu bushikiranganji bw'ubudandaji muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo Une grande préoccupation, c'est amener les gens à quitter le commerce informel vers le commerce formel.
umwitwarariko wacu ni ugukura abantu mu rudandazwa rudakurikije amategeko bagakora ku mugaragaro hako baguma baca mu kinywabi bagakora bisunze amategeko aha ni inyungu haba kuri leta zacu haba no ku bacuruza nyene mu ishyamba hari abahagwa bakicwa abandi bagafatwa ku nguvu ni kugira ngo ababa ku mipaka bungure ubucuti sintahura ingene umuntu afise igiseke c'ibiyoba canke agakoko k'ibiharage kamwe yorinda gusabwa itagisi rya duwane kugira ngo adandaze nta kundi yobigira atari ukuja mu ishamba ubu rero muri uwo mugambi nibaza ko ibintu bizohinduka rwose abantu bagaca ku mipaka atankomanzi ubu hasigaye utundi dutagisi duto duto natwone tuzosaba ko twokurwaho kugira ngo tuje muri uwo mugambi w'ubwiyunge usabwa na komeza Le, le commerce.
muri komeza bemeza ko uwo mugambi umaze kuja mu ngiro y'abamareta y'uburundi na kongo abadandaza n'abaguzi bose bazohungukira bagukuriye ko amaradiodwane urumva ubusigaye ukora wunguka twibaza rero yuko ibyo bibaye bizofasha kugira ngo abadanaza benshi bahora baca muntu mu ishyamba batinya kuriha ayo makore ubu ntacu bagitinya bazoca mu nzira itumbereye bitume biyunguka mu muryango wabo bitume kandi n'abaronswa ibyo bidanazwa banje kuvuga ba konsomateri n'abaronka ibidanzwa byinshi bitume kandi na leta ironka amasitatitike ku bintu ishora hanze canke ikura hanze biciye muri abadanaza bato bato uwo mugambi gushika ubu uracari mu nyandiko gusa abaserukira leta y'u Burundi na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazoshikiriza abategetsi vyega ivyo bumvikanye ko nabo babone gufata ingingo yo kubiterako umukono maze bitangure gukoreshwa ukuri kwamye ariko ku bwa Sedex Irunga yararongoye umugwi wa Kongo ngo iciza ni uko iyi ngingo yoja mu ngiro mu kiringo kiri hagati y'amezi atanu n'umwaka umwe gusa kugira ngo abadandaza bato bato baharonkera koyoko umugambi wiswe regime commercial simplifié mu muryango wa komeza urakoreshwa ku mipaka ya zambia na zimbabwe zambia na malawi no mu karere ka afurika y'ubuseruko uwo mugambi urakoreshwa hagati y'uburundi n'u rwanda hagati y'u rwanda n'ubuganda ubuganda na kenya hamwe na hagati y'uburundi na tanzania eroje uri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
ubu naho tugeze kuri wa mwanya twahariye abakunzi bacu uyu munsi bagize icyo bavuga ku birego bikomeje kwiyongera bivuga ko u rwanda ruha imyitozo ya gisirikare abarundi b'impunzi kugira ngo bazajye gutera igihugu cyabo oriyani itanga ishaka niwe udusomera ibyo bitekerezo
Eric Martinos avuga ati u Rwanda agenda waragowe ariko muribesha twe dufise ujwi rigufi ritagera kure gusa hano iwacu mu Rwanda dushobora kwigwanaho ivy'uko u Rwanda rusahura Kongo vyabuze agaciro none hatahiwe u Burundi mbese u Rwanda mukeka ko rudafise ibibazo vyago kugira ngo rwijandike mu vy'abaturanyi abantu barababaye kugira ngo u Rwanda rugere hano ruri murumva ko twiteguye muri vyose guhangana n'abansi bacu abari bo bose Fabrice Manishimwe avuga ati jewe ndacari muto ariko hagati ya mirongo icenda na gatatu na mirongo icenda na gatandatu nariho kandi narabaye impunzi muri tanzania no muri congo burya ivy'uko impunzi ishobora kugira imyimenyerezo ya gisirikare birashoboka nk'uko bitoshoboka bivanye n'uko ababisabwa bavyifashemwo ikiroberi cabayeho ico gihe nticyagiriwe i burundi cyateguriwe hanze yabwo niyo mpamvu twebwe tukiri bato twari dukwiye kubaka urunganwe rushasha kugira tuzoronke ico dusigira abana bacu irakiza eri akavuga ati birababaje kugwanira igihugu warangiza ukagihunga ayo majambo yose avuga nabi u rwanda n'abashaka ko tudatera imbere kandi tugire amanota mabi niyo nkindi egide avuga ati amakenga adasanzwe tugirira amakungu ivyo vyemezi babonye ko ntarigira numva basaba ko horungikwa inteko mu rwanda uwuguma ahoze imbere y'akarenganyo aba agashigikiye diodone gasigwa akavuga ati ariko ubwo uretse gusebya gusa uburundi bufise ubuhe bukungu u rwanda rwahakurikira emmanuel nzeyimana avuga ati urabye amajambo yagiye arashikirizwa n'abategetsi b'u rwanda vyaragaragara ko babifisemo uruhara nabo bari kubivuga uburavye igihe cari kihaciye gereranya nawe wibaze impamvu biri kuvuga ubu canke iyo vyari kugera ku co bipfuza vyari kuvugwa ababifisemo uruhara n'abatarufisemo ahubwo vyumvikane ko babonye ko imigambi yabo yabasambukanye aha n'abandi bazovugwa mutima wiri akavuga ati none ko amakungu aguma aducinyiza kandi inkwezi ya vyose ari u rwanda eac nayo ngo nta vyemezo biboneka onu itiwangura birahari ati umuti ni uwuhe kandi abenegihugu kagame atumaze amakungu nadukure ku rwanda irindi uwayo avuga ati ku bisanzwe aho uburundi bugeze mu gisata ca politiki n'ubutunzi wari umwanya mwiza wo gufashwa ntiwari umwanya wo guteranywa n'ibindi bihugu eheraba ivyo vyegeranyo vyatanzwe na za amerika bitumye uganda rufata ingingo yo kuzimura impunzi nosaba amerika ko naho yari kubona ingorane yari kubitwara buhoro buhoro ubu twifitiye ingorane z'igihugu cacu nta kamaro rero kuduteranya n'ibindi bihugu bibanyi
mbere yo gusoza aya makuru yacu reka mugenzi wanjye fide niyo ngabo yongera twibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi urakoze di twababwiye ko intumwa idasanzwe ya leta zunze ubumwe za amerika mu karere k'ibiyaga binini thomas perriero azogendera ibihugu bitari bike byo mu karere ko muri afurika ahazoja mu bihugu bya angola afurika y'epfo burundi repubulika iharanira demokarasi ya kongo na tanzania urugendo rwa perriero ruzoshimikira ku vyerekeye gufasha utwigoro tw'akarere tugutorera inyishu ibibazo biri mu burundi no gushigikira amatora yimirije muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo leta ya amerika ibandanya kwemera ko gusubira kubandanya ibiganiro bihagarikiwe n'amakungu hagati y'impande zose zegwa n'ikibazo c'uburundi ariyo nzira nziza yo gutorera inyishu ibibazo bihari muri iki gihe leta zunze ubumwe za amerika zisaba umuryango w'ibihugu byo mu karere ko muri afurika mu buseruko gutegekanya bidatevye itariki yo gusubira kubandanya ibiganiro kubakira ku nama yabaye ku itariki mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kw'icumi na kabiri mu gisagara ca entebe mu gihugu ca uganda ku yindi nkuru twababwiye ko ibiro by'ishami mpuzamakungu onu mu gihugu cya mari bimenyesha ko inteko zijejwe gucungira umutekano za onu zitatu zishwe uno munsi ku wa gatanu mu gitero cyabereye ku ikambi y'izo nteko mu gisagara cya kidal aho ni mu buraruko bw'igihugu cya mari umukuru w'inteko z'ishyirahamwe onu muri mari mahamat sale anadif yatangaje ko abandi bantu mirongo itatu bakomeretse mu gitero cyabaye mu gitondo cya kare cy'uno munsi ku wa gatanu amakuru atangwa n'inteko za minusma ni ukuvuga inteko zijejwe gucungira umutekano zo muri mari amenyesha ko abikekwa ari intagondwa z'abayisilamu barashe amarokete kuri iyo kambi itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa imenyesha ko inteko zijejwe gucungira umutekano zapfuye ziva mu gihugu ca gine ishyirahamwe rigejwe amagara y'abantu ku isi oms rimenyesha ko igeragezwa ku bwinshi ry'urucandago rwo kwirinda umugera wa zika rigisigaje amezi cumi n'umunani n'ibimburimburi umuvugizi w'ishyirahamwe oms yabwiye abamenyeshamakuru ko ishyirahamwe oms riko ribandanya kwihutira gutora urucandago amasosiyete atari make ariko aragira uruhara mu bushakashatsi bwo gutora urwo rucandago perezida w'igihugu ca sudani yo mu mumanuko salva kiir yagenye uwo badacana uwaka ayoboye abatavuga rumwe na leta Riek Machar kuba icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu muri leta y'urunani umuvugizi wa leta yabitangaje uno musi wa gatanu mu kuvuga ko perezida Kiir yiteze ko Machar azoza ku mugwa mukuru wa Sudani yo mu mpanuko Juba vuba kwindi nkuru twababwiye ko abagwanya ubutegetsi bw'igihugu ca Syria bagabisha ko urugamba rwo gukura perezida Bashar al-Assad ku butegetsi rumaze imyaka itanu ruzobandanya n'ibihugu bibashigikiye vyo mu burengero bw'isi vyabaheba canke habaye akigoro ku kubomeka kw'amasezerano batiyumvamwo bamenyesha ko bazobandanya urugamba rwo kurwanya intwaro ya Assad abanyamahanga bateye Syria bavuye muri Iran n'Uburusiya Shuti mwese mwari muduteze amatwi aha niho dusoreje ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba nshimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Alimas Kalala wadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema nanje Fide niyo ngabo tubashimiye kuba mwakurikiranye ibiganiro byacu byo kuri iyi saha tukaba tubifurije umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.